iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda umunyamakuru diodone niyonsenga uzwi nka cyuma hassan yaburanishijwe adahari yasabye kubanza kurenganurwa umutwe wa fdr urwanya ubutegetsi bw'u rwanda urahakana amakuru yakwirakwijwe avuga ko umukuru wawo generale victor byiringiro yaba yaritabye imana kubwira ni umuvugizi w'urugaga uwo musaza rwose arahari n'intameneka arahari Ngoma umuvugizi wa FDLR mu Rwanda abasenyewe n'ibiza mu murenge wa Mudende mu ntara ya Rubavu baratabaza umva mwuka byarama kereza Kagame ahari aturenganuye nta bundi bushobozi mfite imbere n'inyuma naha ndindi ubu ni abaturanyi bari kunzanira n'utwo kurya ngo pe ni ukundenganura umwe mu basenyewe n'umuyaga wakumunzuye byinshi ku cyumweru ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na geoffrey mutagoma ejo kuwa mbere perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika atangaje ingengo y'imari ya tiriyarindwi na miliyari magana atatu z'amadolari y'amerika igihugu giteganya kuzakoresha mu myaka ine iri imbere perezida biden aramutse yongeye gutorwa arashaka kuzamura cyane imisoro ku bigo binini n'abaturage binjiza menshi ni mu rwego rwo kugabanya igihombo cya leta no kurushaho kwita ku baturage baba bibagoye kubera ikibazo cy'amazu yo kubamo no kwita ku bana nk'uko bigaragara muri iyi mbonerahamwe ingengo y'imari y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu izatangira mu kwezi kwa cumi iteganya kuzazamura imisoro ku bigo by'ubucuruzi kuva kuri makumyabiri na rimwe ku ijana ukageza kuri makumyabiri n'umunani ku ijana izazamura kandi imisoro ku baturage binjiza ibihumbi magana ane ku mwaka n'abafite umutungo wa miliyoni ijana bishyure makumyabiri na gatanu ku ijana ku mafaranga binjiza ku mwaka ateganya ko leta izinjira mu biganiro bigamije kugabanya ibiciro ku miti isubizaho amafaranga y'imisoro irekurira abaturage binjiza make ku bafite abana biden ateganya kuzashyira miliyari magana abiri mirongo itanu n'umunani z'amadolari y'amerika muri gahunda yo kubaka amacumbi ubutegetsi kandi buteganya kuzatanga konje zishyurwa ku bakozi no gukoresha amadolari abarirwa muri za miliyoni mu gukumira no kurwanya ibyaha no kubahiriza amategeko ateganya kuzagabanyaho tiriyari eshatu z'amadolari ku gihombo cya leta mu gihe cy'imyaka icumi gusa ibyo ntibizahagarika umwenda w'amadolari agera kuri tiriyari mirongo itatu n'enye na miliyari magana atanu igihugu kirimo iyi mbonerahamwe irongera gusaba ko umutekano ku mipaka ya amerika wagenerwa amafaranga ahagije kandi amerika igakomeza gushyigikira israel ukraine na taiwan perezida biden ashyize ahagaragara iyo ngengo y'imari nyuma y'iminsi mike agejeje ijambo ryerekeye uko igihugu gihagaze ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko aho yanenze bikomeye indangagaciro za donald trump umurepublikani ushobora kuzahangana nawe mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe ku nshuro ya mbere ibendera rya suwede ryazamuwe ku biro bikuru by'umuryango wo gutabarana hagati y'ibihugu by'uburayi na amerika otan biri i buruseli mu bubirigi minisitiri w'intebe wa suwede ulf kristersson igikomangomakazi victoria n'umunyamabanga mukuru wa otan hans stoltenberg bari muri icyo gikorwa ubwo abasirikare babiri bazamuraga ibendera rya suwede haririmwa indirimbo yubahiriza igihugu minisitiri w'intebe wa suwede ulf kristersson yongeye gusobanura impamvu igihugu cye cyafashe umwanzuro wo kujya muri otane nta na rimwe ikibazo cy'umutekano mu karere kacu kigeze gukomera nk'uko bimeze ubu uhereye igihe cy'intambara y'ubutita uburusiya buzakomeza guhangayikisha ibihugu bikikijwe n'inyanja ya antaractica mu gihe kirekire ni muri urwo rwego suwede yasabye kwinjira muri otan kugira ngo ibone umutekano ariko nayo itange umutekano umunyamabanga mukuru wa otan hans stoltenberg we yavuze ko intego putin yari afite atera ukraine zamupfubanye igihe putin yateraga imyaka ibiri ishize yashakaga ko otan iba ntoya ashaka gutegeka n'abaturanyi be yashakaga gusenya ukraine nk'igihugu cyigenga ariko yarananiwe otan yarushijeho kwaguka no gukomera ukraine iri bugufi bwa otan kurusha mbere kandi uko abanyayukrayine b'intwari bakomeza kurwana turi ku ruhande rwabo suwede yakiriwe ku mugaragaro muri otan ku wa kane na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika antony blinken ingabo ibihumbi makumyabiri ziturutse mu bihugu biyigize harimo n'iza suwede na finland zatangiye imyitozo mu cyumweru gishize muri norvege na finland minisitiri w'intebe w'ubuhinde narendra modi yatangaje ko igihugu cye cyagerageje igisasu cya mbere cyo mu bwoko bwa misile gikorewe mu buhinde icyo gisasu gifite ubushobozi bwo gutwara ibindi bisasu byinshi mu gihe kirashwe minisitiri w'intebe modi yabitangarije mu butumwa anyujije ku rubuga rwa x ejo kuwa mbere modi yavuze ko atewe ishema n'abahanga b'ikigo cy'ubuhinde gikora ubushakashatsi mu byo kurinda umutekano n'iterambere ry'igihugu dedo bashoboye gukora no kugerageza ibyo bisasu mu gikorwa bise misiyo de viastra iryo geragezwa ryabereye ku kirwa cyitwa apeje abdul kalam hirya gato ya leta ya odisha iki kirwa cyitiriwe uwahoze ari perezida w'ubuhinde niho bakorera igerageza ry'ibisasu byo mu bwoko bwa misile itangazo ryasohowe n'abakoze iryo gerageza ryavuze ko icyo gisasu cyarashwe ku ntego nyuma hagashyirwaho uburyo bwo kugikurikiranira mu kirere hakoreshejwe ibyuma bireba mu kirere byitwa radare ibyo byuma byaje kwerekana ko cyahamije intego cyari cyarashweho ubwongereza ubushinwa ubufaransa na leta zunze ubumwe za amerika biri mu bihugu bikoresha ibisasu byo muri ubu bwoko bw'ikoranabuhanga bita mrv muri ubu buryo igisasu kimwe gishobora kwikorera ibisasu byarasa ku ntego ziri ahantu hatandukanye pakistan yagerageje ikoranabuhanga ry'ibisasu bya misile guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ubuhinde bumaze imyaka bukora ibisasu bya misile birasa hafi n'ibirasa kure icya mbere cyiswe agni gatanu nicyo gisasu kirimbuzi cya mbere ubuhinde bwari bukoze nk'uko bitangazwa n'ikigo gishinzwe kugabanya icurwa n'ubwiyongere bw'intwaro ku isi
urakoze geoffrey mutagoma mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umucamanza mu rukiko rw'ubujurire i kigali mu rwanda yaburanishije urubanza rw'umunyamakuru dieudonne niyonsenga uzwi nka cyuma hasani adahari yagombaga kuburana ku ngingo yo gusubirishamo urubanza ku ngingo nshya ku rupapuro rumuhamagaza rumusaba kwitabira iburanisha cyuma hasani yari yanditseho amagambo agira ati mubanze mu ndenganure kandi muhagarike ibikorwa by'icarubozo ndengakamere mu nkorera n'amagambo yasomewe mu rukiko umucamanza yanzuye ko uregwa yakunze gusubikisha urubanza ku mpamvu zidasobanutse ubushinjacyaha bwavuze ko ibikorwa na cyuma bigamije kudindiza urubanza mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'umwe cyuma inkiko zamuhanishije gufungwa imyaka irindwi no gutanga ihazabu ya miliyoni eshanu z'amafaranga y'u rwanda aregwa ibyaha byo gukora no gukora gukoresha impapuro mpimbano no kuyitirira umwuga w'ubunyamakuru umuyobozi wa ishema tv avuga ko bishingiye kuri politike mu minsi yashize imiryango ya human rights watch na cpj yo muri amerika yasabye ubutegetsi bw'u rwanda guhagarika ibikorwa by'icarubozo akorerwa muri gereza mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo umutwe wa fdl urwanya ubutegetsi bw'u rwanda urahakana amakuru yakwirakwijwe avuga ko umukuru wawo general victor byiringiro yaba yaritabye imana ayo makuru yavugaga ko yarasiwe mu mirwano yashyamiranyije frdc n'abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu kuri santere ya nyanzale mu cyumweru gishize navuganye n'umuvuzi umuvugizi wa FDL Hakiringoma.
Gose ndakubwira nkubwiza ukuri byiringiro Victor perezida wa FDL ariho ni muzima ntacyo abaye rwose arahari ndabikubwira nk'umuvugizi w'urugaga FDL arahari ibyo ni ibinyoma ni propaganda ya Kigali donko ya binyamakuru by'i Kigali bikubiye mu byifuzo byabo naho ubikubwira umuvugizi w'urugaga uwo musaza rwose arahari ni ntameneka arahari ayo makuru twayareba gute twabwirwa n'iki koko ko ibyo wowe umbwira muri kano kanya ari byo ko jenerali vitor byiringiro ariho ndabikubwira nk'umuvugizi w'urugaga ko ariho naho bavuga ngo nyanzare nyanzare se nyanzare arahaba ubundi fdr yigeze ibabwira ko iyo mu masantere twe amasantere n'aya leta n'ay'ingabo za leta twe ntawe duhuriye n'amasantere done rwose donko ndabikubwiye ari impamo fdr mwebwe leta y'u rwanda ivuga yuko muyibangamiye mwebwe aho ngaho muri ayo mashyamba ya kongo kuvuga ko mutaba mu mijyi ayo mashyamba ya kongo mukora mu iki twabisobanuye kenshi twebwe turi mu mashyamba ya kongo ariko atari kuvuga ngo ni ku bushake turashaka gutaha mu gihugu cyatubyaye tugataha tutamanitse amaboko twakomeje kubivuga kera ko tugomba gutaha urugamba rwacu rwarasobanutse na n'ubu ngubu tuvuga ko tugomba gutaha turifuza ibiganiro na leta ya kigali twabivuze kuva kera bitashoboka ubwo n'ubundi abantu bakaba bakwirwanaho ubwo rero aho uvuga ngo turimo turakora iki ubwo ni ukuvuga ko impamvu zatumye tuyajyamo ziracyahari ntabwo rero urumva ko nta yindi shuwa yindi aho ngaho murwanira iyo mubona murwanira mu banyekongo barimo amoko atandukanye ariko mwebwe aba efudereri cyane cyane bagakunda kubarega ko iyo murwana muvangura amoko ibyo bintu byo kuvuga yuko mugenda mushaka abavuga ikinyarwanda ariko ngo b'abatutsi nibyo koko ibyo bintu niba bibabaho mwaba mubiterwa n'iki iryo ni iharabika ryambaye ubusa iryo kuvuga ngo kuvangura urugaga ntiruvangura ahubwo twe twemeza ko ari ya mvugo ya kigali ikomeza kubigira urwitwazo ivuga ko ubwoko bw'abatutsi bubangamiwe hano muri kongo ibyo kandi leta ya kongo yarabihakanye kuva kera natwe ubwacu dukomeje kubihakana ibyo kuvuga ngo kuvangura abatutsi ntaho bihuriye ntaho bihuriye rwose ni ukuri aho turi rwose turahari nta vangura twigera dukora abo batutsi ari abaki bose ni ubwoko bwose mvange aho tugera hose aho tubabonye nta kibazo twigera tugirana nabo rwose mbese muri uwo mutwe wanyu wa fdr muri inkomoko zose z'abanyarwanda cyangwa se mugizwe n'ubwoko bumwe ntabwo ari byo ntabwo ari byo twebwe imiryango irafunguye rwose ntabwo ari ukuvuga ngo ni abahutu gusa barimo hirya no hino harimo n'abatutsi usibye ko utavuga ngo urambaze amazina ngo ni bande donko ubwo ndagira ngo ubwize ukuri ko twebwe imiryango irafunguye ntabwo duheza ari abahutu ari abatutsi bose turavugana kandi hirya no hino nizere ko ubizi ko hari abatutsi benshi bagenda bahunga ubwo butegetsi bw'i kigali none se uribwira ko tuta tuvugana nabo muvugana n'ubutegetsi bw'i kigali oya n'abo batutsi bagenda babuhunga nyine nabo babona ko babangamiye ubwo rero urumva ko ndetse nk'abo batubera abagabo nta vangura twigera dukora rwose kure ngoma umuvugizi w'umutwe wa fdlr ndagushimiye cyane urakoze urakoze nawe munyamakuru komera komera ijwi ry'amerika ryari ryasabye uyu muvugizi niba yaduha generali byiringiro ubwe ngo twivuganire atubwira ko atahita aboneka ariko aduhamiriza ko ibyo yatangaje mu izina ry'uwo mutwe ari ukuri abayobozi ba sosiyete sivile yo mu ntara ya kivu ya ruguru barasaba umukuru w'igihugu cya kongo felix antoine cisekedi cilombo guhindura abayobozi ba gisirikare bo muri iyo ntara ni nyuma y'aho umutwe wa m makumyabiri na gatatu wigaruriye uduce dutandukanye mu gihe gito akafashwe nyuma ni vicumbi inkuru irambuye jimishu kandi bakomera lokarite ya vicumbi ituwe n'abaturage barenga ibihumbi makumyabiri na bine ni kamwe mu duce tw'ingenzi tugize gurupema ya binza mu teritwari ya rucuru mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ni agace kagaburira cyane intara ya kivu ya ruguru kubera isamaki nyinshi zihabarizwa bitewe n'uko ku gace gakora ku kiyaga cya eduwari iki kiyaga kugeza ubu gifatwa nk'aho aricyo cya mbere gifite isamaki nyinshi n'ibindi biribwa byo mu mazi kurusha ibindi byose muri Kongo muri video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ziganjemo urubuga rwa X rwahoze ari Twitter abaturage ba Vicumbi bagaragaye bakira inyeshyamba za M23 ubwo zahageraga mu masaha y'amanywa kuri uyu wa mbere muri iyi video M23 yabwiraga abaturage bo muri aka gace ka teritwari ya Rucuru kwije kubakura mu buretwa bashyizwemo n'igisirikare cya Kongo FARDC aya makuru yemezwa na bwana Gentil Karabuka umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bo muri teritwari ya Rucuru akaba n'umwe mu bahagarariye sosiyete sivile yo muri sheferi ya Bwisha ako gace gaherereyemo kuri we ntiyiyumvisha ukuntu M23 igenda yigarura uduce dutandukanye tw'iteritwari mu gihe ari ingabo za leta ziyafite ibirindiro iba ni iminsi mitoya bafashe kibirizi ntiyarenze kabiri bafashe rwindi hatarenga umunsi bagiye gufata ivicumbi none mu masaha atanu y'umutaga tukibaza ifardc irimo irwana intambara igitayeho cyangwa byaje kurenga tukibaza yuko tugaja gushanga yuko harimo ikintu cy'ikomplicite cy'abajenero barimo bahagarikira intambara zino ntambara arasaba leta ko yashyira ingufu nyinshi mu kurwanya iyi ntambara tugasaba iguverinema kongole iyo duhaye amaboko iguverinema kongole iyo tuzi ko ariyo guverinema y'umwanzo n'umwisho kuri twebwe bakore ibishoboka byose barwane intambara bayitayeho tumve ko mu minsi mitoya uturere twose turi mventura yamaze kugeramo bamaze kudufata nyuma y'amasaha make gusa ingabo za emu makumyabiri na gatatu zigaruriye agace ka Vicumbi amashyirahamwe atabogamiye kuri leta ntiyemeranya uburyo ingabo za Congo FARDC zitwara mu kurwanya emu makumyabiri na gatatu yewe n'indi mitwe ya gisirikare irwanya leta ya Kinshasa mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere sosiyete sivile yo mu burasirazuba bwa Congo yasabye umukuru w'igihugu gukuraho abayobozi b'inzego zose za gisirikare hagashyirwaho abandi bashya abagize sosiyete sivile mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibiyumvisha uburyo inyeshyamba zirwanya igisirikare cy'igihugu gifite ubushobozi bwose busabwa bwo guhashya imitwe y'iterabwoba n'iyitwara gisirikare iyo ari yo yose uyu ni bwana John Banyene umuyobozi wa sosiyete sivile mu ntara ya Kivu ya ruguru
uburyo ingabo zirimo kurwanamo muri iki gihe ntabwo bidushimisha habe na gato kuko FARDC irindira ko bayitera ariko yo kugira ngo itere ibirindiro bya M23 ntabwo byoroha cyane ibyo rero bigatuma M23 yigarurira uduce twinshi cyane mwarabibonye muri teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Rucuru yewe n'ibindi bice bya teritwari ya Nyiragongo ibyo rero twebwe sosiyete sivile bidutera impungenge cyane tugasaba ko ubuyobozi bwose bwa gisirikare bwavanwaho hagashyirwaho ubundi bushya buzashobora kurinda umutekano w'abaturage kuva aho M23 yatangiriye mu bice bya Runyonyi na Cyanzu mu teritwari ya Rucuru biteye agahinda rwose kuri FARDC
aya mashyirahamwe kandi asaba ko minisitiri w'ingabo yakoherezwa mu ntara ya Kivu ya ruguru vuba byihuse akikurikiranira ubw'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo le gouvernement de la république a-t-il déjà vendu le nord Kivu
ese guverinoma ya kongo yagurishije intara ya kivu ya ruguru ni igiki kibura kugira ngo guverinoma irangize intambara hano mu burasirazuba bwa kongo duhamagarira abaturage bose kwirwanaho muri iyi ntambara oya ibyo ntabyo dukeneye kuko guverinoma yacu irashoboye icyo dusaba ni uko minisitiri w'ingabo yaza hano mu burasirazuba w'ubwe akahatura bityo agakurikirana ikibazo cy'umutekano muke yibereye hano mu mujyi wa goma uduce twose twigaruriwe na m makumyabiri na gatatu leta ikatwisubiza
mu mirwano ikomeje mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zikomeje kwigarurira uduce dutandukanye twa teritwari ya rucuru mu ntara ya kivu ya ruguru iyi mirwano kandi yateye abantu ibihumbi byinshi kuva mu byabo berekera ahagaragara kuba hari umutekano kurusha aho batuye jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma
washington ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda abasenyewe n'ibiza mu murenge wa mudende mu ntara ya rubavu baratabaza ku cyumweru umuyaga mwinshi wasenye amazu cumi n'arindwi wangiza n'ibihingwa inkuru ya gloria tuyishime ijwi rya amerika rigereye mu murenge wa mudende mu kagari ka bihungwe twasanze zimwe mu nzu zasenyutse bikomeye izindi zagiye zivaho ibisenge imwe mu myaka y'abaturage yangiritse ndetse n'amashyamba twasanze kandi bamwe mu baturage bagerageza kurokora tumwe mu twasigaye mu matongo yabo nubwo byasaga naho ari ntatwo ndetse kubera umuyaga bashakishaga ngo barebe ko babona bimwe mu byatwawe nawo uku ni nako bamwe mu baturanyi b'aba baturage bageragezaga guha ababo bahuye n'ibiza umuganda basanasana inzu zangijwe ijwi rya amerika ku ikubitiro yaganiriye na nzabakurikiza theogene umubyeyi w'abana barindwi utuye mu mudugudu wa mwirima muri aka kagari ka bihungwe umuyaga waraye usenye inzu ye yatubwiye uko byagenze nari nagiye gusenga arambwira ngo inzu zanjye ziragurutse hari hari izuba nta kibazo cy'indoza kiriho ibiza ngeze mvuye ku rusengero ngeze hano nsanga byabaye guca niko ntabisanzwe ni umuyaga gusa nta mvura nta mvura yari yakitse bandumyeho ngo inzu yanjye zirasenyutse ari umuyaga kugeza ubu nzabakiza ntafite wo kurambika umusaya uretse kuba muri iri joro ryakeye abaturanyi babatije aho kuryama kuko ndababaye mfite abana barindwi nabuze ahandi nabacumbikisha bamwe bari kuja mu baturanyi ubundi ahandi tugafunga hano tukaba mu kibanza ni ukubashyira mu baturanyi aho baraye bakararaho abandi bakagira tukaba turi hano mu rugo turi kuyirogosha amahema ni abaturanyi hategekimana inoseni afite abana atuye muri aka gace we byabaye umwihariko kuko umuyaga ntiwasize n'itafari rimwe rigeretse umugore we n'umwana bari mu rugo ubwo uyu muyaga wabibasiraga bibaviramo gukomereka ntiwamubye n'ikibazo hagati ya miliyoni itatu wenda ngajya kuyikinga rero asigaye kuyitaha gusa niba twagize ubwo twabyakira niba twagimitse niko kigaza kamwe mwanduhoza kuko n'umugore wanjye yahungabanye umuntu ubwo nagenzute ibyo bajanye bajanye kuko ibyo asigaye ni uko uyu muturage yongera kuvuga yuko ashenguwe n'igihombo yahuye nacyo kuko nta bundi bushobozi afite bwo kongera kubaka arasaba inkunga none akarwo turateranya se umuntu akabona igihombo agashiraho hari ikintu cy'umuntu akoraga ino kargushakisha nibyo nakoraga umva mwuka byarama Sheikh Kagame hari aturenganuye nje nta bundi bushobozi mfite imbere n'inyuma naha ndindi ubu ni abaturanyi bari kunzanira n'utwo kurya ngo pe ni ukundenganura umucuruzi w'ibirimo umuceri ifu n'amakara muri aka gace uwizeyimana brigitte nawe yatubwiye ko ntacyo yasigaranye yewe n'amafaranga yari abitse mu iduka rye umuyaga wayatwaye yatubwiye ko agereranyije yaba yahombye ibihwanye n'agaciro k'amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu y'u rwanda ubwo rero mu rugo ni mu rutsiro nari ngondesheje uko mbona kongera kubona yo gukondesha birangoye turasaba leta ko yadukondeshereza bakaduha n'udufaranga tukongera tugakora abana tutongeye gusa ubwo turagira dufata agafuka tujye gusabiriza si ikibazo dufite ubwungenge bw'ubuzima ukuntu twako nta byo kurya dufite turacumbitse benshi muri aba baturage batunzwe no guca inshuro bakabona ibibatunga basobanuriye ijwi rya amerika ko kongera kubona ubushobozi bwo kubona uburaro ari ikibazo bose basaba leta ikintu kimwe basaba ubufasha budufasha wenda duhaye amabati
ijwi rya amerika yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka rubavu bwana murindwa prosperi twamubajije icyo ku ikubitiro bagiye gufasha abo baturage ariko natwe tugahita dukorana na minisiteri ishinzwe imicungire y'ibiza n'ibikorwa by'ubutabazi minema tukayishyikiriza raporo haba hari nayo igira sitoke ya reserve ubu izo nizo porosedire turimo ubu ngubu kugira ngo minema idutabare harimo nk'amabati n'ibindi yashobora kubona muri sitoke yayo ibindi tukazakomeza kugenda tubikemura gahoro gahoro uyu muyobozi yongeye kuvuga yuko bitewe n'umuyaga mwinshi ugaragara mu duce twegereye ishyamba ry'ibirunga aka karere gafite gahunda yo gusanura amazu afite ibisenge bishaje kuko ariyo yibasirwa cyane yanagiriye inama abaturage cyane cyane batuye muri aka gace kuzirika ibisenge muri ibi bihe by'imvura ivanze n'umuyaga buri muturage wese akwiye guhora yiteguye ko ibiza bishobora kumugeraho hanyuma akareba ibiri mu bushobozi bwe akabikemura kuzirika ibisenge by'inzu abatarabikoze cyangwa abatarabikoze neza babikore bihuse n'iyo inzu yaba imaze igihe kinini cyane kongera kuzirika igisenge ni inshingano uretse amazu y'abaturage yangiritse amashyamba agiye akikije aka gace ndetse n'imirima y'abaturage nabyo byangiritse mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize mu ntara y'uburengerazuba habaye ibiza byahitanye ubuzima bw'abaturage barenga ijana gloria tuyishime ijwi rya amerika
kuva kuri uyu wa mbere abayisilamu bo ku isi yose batangiye igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa ramazani igihe kirangwa no kwiyiriza no gusangira nyuma yo gusenga mu burundi mu mujyi wa rumunge batangiye igisibo ibiribwa nkenerwa cyane bihenze n'inkuru ijwi rya amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiyahive ndayishimiye oya ntibizokoroha ko kubera turabona ibiciro by'ibidandaza byaduze cyane ku giciro kiri hejuru cyane rwose turabona ko isukari tugiye mu mafungo mu turaza ko tuzagukenera isukari ku bwinshi reka badusabe bene wacu b'indongozi nubwo buba ari abakirisu badufashe kuri icyo gikorwa kuko ni ukwezi kumwe gusa tarenga niho twosaba ako karusho k'isukari gwiriye abo ni bamwe mu bayisilamu bo mu rumonge bigana ibibazo bafite muri kuno kwezi kw'amafungo batanguye kuri uyu wa cumi na rimwe ntwarane bafite ikibazo cy'ibiciro by'ibifungurwa bibafasha muri kuno kwezi kweranda mu isoko nkuru ya rumonge kuri uyu wa cumi na rimwe ukwezi kwa gatatu igiciro cy'ibiharage cari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu n'amajana umunani bivuye ku bwoko bwabyo umuceri ugurwa hagati y'ibihumbi bitatu n'amajana abiri n'ibihumbi bine n'amajana abiri umutigiri w'ibijumbu canke imyumbati wavuye ku bihumbi bibiri uja ku bihumbi bitanu ikiro c'ibiraya cahora ku gihumbi n'amajana atanu kigeze ku bihumbi bibiri ifu y'ingano ikorwamwo icapati imikate n'ibitumbura yavuye ku bihumbi bitatu n'amajana atandatu ija ku bihumbi bitatu n'amajana umunani kubera ukwezi kw'amafungo vyitezwe ku biciro vy'ibifungurwa bizobandanya kuduga kuko biba bikenewe cane n'abayisilamu basanzwe bagwiriye mu gisagara ca rumonge kigira kabiri mu bwinshi bwabo inyuma y'umugwa mukuru wa muyinga mu gihe c'amafungo abayisilamu bakunze gufungura cane cane umuceri ibihingurwa mu ifu y'ingano n'ivyamwa kandi abifise bagasumira canke bagasangira n'abafise uburyo buke uyu muyoboke w'idini rya isilamu twamusanze ku musigiti mukuru wa rumonge niwe yadusiguriye igituma ibifungurwa bizimbye uburundizi bazi gaze kuko uburundizi kirenga urabye nk'akarorero nk'ubu ibitaro byarabonetse mugabo ntibabyorosha b'imiduga nabo baca baguma urumva bagumye bafatiye nko mu bihe ibitaro bitariho ntibafunguza usanga iyo mizigo nk'iyibonetse kugira ngo ishinga hano ngaho mu rumonge umenga biragorana iruhande y'ibyo mu rumonge muri kino kiringo nta byeze ahubwo benshi bariko barasozera itera ry'ibiharage basanga kandi kuronka amafunguro bitaboroheye urabona tugiye mu mafungo isukari ntituzi aho tuzoyikura ibiharagi byaraduze umuceri waraduze emu ni ingorane gusa kweri tusaba batuzanire basi n'agasukari kazi n'ibiharagi bizimbye ariko turabibona isukari ndayo tubona izimbe basi tuyibone uyu mukenyezi ati hari ikizogorana kubera ubukene bw'isukari ida kuzogorana kurya kubera ubukene ni bwinshi tuyironka mbona umenga n'ubw'imana bwonyine imana ntizodufasha kugira tuyifunge tuyishobore icyo bita idaku ni imfungurwa bafata iyo izuba rirenze ziba zigizwe ahanini n'ibyamwa ubuyi canke icayi bikenera isukari ibikozwe mu ifu y'ingano n'utundi dufungurwa tworoshe uyu mugabo we iby'isukari asa n'uwabyibagiye mu rugo iwe isukari cyoco navuga nti nakayobera abahinga kubera yuko agenda amaze nk'imyaka ibiri n'abana babibakuyemo banywa amazi kabisa ego kuko n'abandi basigaye bakora ubu bakoresheje amaji wumva yuko naho nyine ni ingorane kubera yuko bica bituma haba ingorane kuko bijya biji nabyo nyine bitera indwara rero uciye ubivanga na wa musuru abantu banywa urumva ni ingorane zindi z'ingaruka mbi ku magara y'abantu isukari aho mu rumonge itangwa n'abajejwe intwaro ugasanga mu muryango barose nk'ibiro bibiri bizomara ukwezi baratonda iyo yabonetse bamwe bakaronka abandi bakabura abo bayisilamu basaba abajejwe intwaro ko agasukari bahora bahabwa ku mutumba canke muri karitsiye kokongerezwa basaba kandi abakirisu babana ko bobahebera ako gasukari kugira ngo amafungo yabo agende neza mugabo isukari iza kutugora cane kubera isukari ribone kuboneka bufuma badufasha basi n'abayisilamu batazi isukari bakaduha ibintuze ibiro bibiri bibiri cyangwa bitatu uko babibona kugira bidufashe n'iminsi mikeya uwurongoye umuryango w'abayisilamu mu rumonge mwarimu nijimbere ramadani ntiyibagira kwibutsa abayisilamu ko gusangira hagati y'abifise n'abafise amikoro make bitegerezwa kubaranga nk'urongoye abayisilamu iyo mubwirwa ngo tuma tukora iminsi yose ubu bafise umurenge kwiyongera arafasha abatashoboye kugira ngo nabo nyene bashobore kugira amafunguro bafise ibyo bafungura n'iyo sukari bayironke nabo nyene rero nk'uko twakwikorera imyaka yose n'uno mwaka niko tuzobigenza aba bayoboke b'idini rya isilamu mu rumonge bati nubwo ibifungurwa bizimbye ibwirizwa ryo gusangira tuzoryubahiriza urakoze thierry ndayishimiye nano dusoreje aya makuru mwakoze kudutega amatwi aho muri hoshe ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi inkoni y'umukene ayigegena ayigeraho umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana